radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe na Eugenia mukankusi mu kanya n'ikiganiro muri isanga mbere yaho ariko oriyane itanga ishaka hagiye kubagezaho amwe makuru avugwa ku burundi oriyane wiriwe neza mwiriwe neza ijeni ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi mu ntara ya mwaro muri komine ndava hari habaye ubwicanyi umugwi w'abantu cumi baje n'amapikipiki atatu harimo batatu bitwaje inkoho baratera ubunywero bica abantu babiri bashaka no guturira ingoro y'umugambwe sendedefitede muri ako karere mugenzi wacu evariste nzikobanyanka turi kumwe ariko arakurikirana iyi nkuru evariste icyo gitero cyagizwe hehe neza na neza abahitanywe n'ubwo bwicanyi ni bande byagenze gute
egome oriyani icyo gitero cyagizwe muri zone na komine ndava cyakozwe n'abantu baje bari ku mapikipiki atatu abantu bagera kuri icumi bafisemwo bafise inkoho zibiri ni nko ku birometero cumi na kimwe uvuye aho bita ku ibubu ku ibarabara rya bujumbura gitega abahitanywe rero n'icyo gitero n'icyo gitero ni umupeji bamwe bita inyamiramari mu gipolisi yitwa laurenti sinzi nkayo hamwe n'umunyezamu ku ngoro y'umugambwe sendedegdede ngaho muri komine ntava azwi ku izina rya zakari nzeyimana ewe ruje none abajejwe intwaro n'umutekano hari hari bo- hari amakuru bafise y'abo bantu abo ari bo hari ingingo zirafatwa
abajejwe intwaro n'umutekano batubwiye ko abo bantu bateye batamenyekanye kandi ko ata n'umwe arafatwa ariko ko amatohoza yatanguye kugira ngo hamenyekane abo bantu bakoze ico gitero umusitanteri wa komine ndava eh, ndenza ko royizi akaba yatumenyesheje yuko mu ngingo bamaze gufata harimo izo gukangurira abantu kwirarira eh, babicishije muri ya makomite ajejwe umutekano reka mbere ko baciye banafata n'ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'amapikipiki yunguruza abantu bugorovye Mm, evariste none ko baje bakagerageza bakagira icyo gitero bakagerageza no guturira iyo ngoro y'umugambwe ya sendedefitede abanyagihugu nta bababonyemwo nta babamenye ni abantu bo mu zindi ntara canke n'abaho nta wabamenye
abanyagihugu baho batumenyesheje ko eh, bari bagize iminsi bari mu gahengwe umutekano ari wose ko nta na hamwe bari biteze ko hozanana igitero nk'ico bavuga ko bakubiswe n'inkuba batewe igiturumbuka ntibigeze bamenya zaba imparati z'ayo mapikipiki nabo bantu ntibabamenye bavuga ko baguye mu gahundwa ni naco gisu- gituma nabo nyine abo banyagihugu bavuga bati eh, nitwirarire mbere n'abajejwe umutekano bongere- bongere- bongerezwe igitigiri ngaho eh, ku mugwa mukuru wa komine ndava urakoze cyane rwose evariste uze kuduha iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere ahandi naho ubundi bwicanyi bwaraye bugizwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri no mu gitondo ryo kuri uyu wa gatatu ni ni igandagurwa ry'umukukuru umukukuru- umukukuruke murantunga mu gisirikare cy'u Burundi colonel lucien rufyiri ahandi naho umuntu umwe yishwe mu ntara ya rumonge muri komine Ruba- eh, Buro- burambi mugenzi wacu eloge wiri kaneza niwe ariko arakurikirana izi nkuru Eh, eloge wotubwira abo bantu babiri bishwe byagenze gute
ego Oriane Colonel Lucien Rufyiri yishwe nk'igihe cy'isaha zitanu zibura umunota cumi nk'uko twabibwiwe n'ababanyi biwe eh, akaba yiciwe imbere y'urugo rwiwe muri quartier ya kabiri zone Ngagara komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura bamwishe bakaba bari mu muduga ya miduga inyegeza y'ibiyo bita fime inyegeza bari imbere muri iyo ntubabone mu gipolisi batumenyesheje yuko bamaze kumenya ko yapfuye mu gihe yari avuye ku biro bya zone Ngagara atahutse ava muhiriwe kandi ko n'amatohoza yatanguye hanyuma imvo n'icabitumye hamwe n'ababikoze gushika ubu ntibaramenyekana ikindi ni uko umwe mu bahungu biwe nawe nyene yaraje kumwugururira muri ico gihe yari atashe yarashwe araheza akaba yakomeretse ku maboko imana yakinze uwundi muntu yapfuye nawe akagwa ahitwa gishiha muri zone maranza komine burambi ntara ya rumonge mu mpanuka bw'uburundi ni umutama w'imyaka mirongo irindwi yishwe atemeshejwe imipanga n'abantu bateye urugo rw'iwe bongera bakomeretsa umupfasoni wiwe n'umukozi wiwe igipolisi cyamaze gufata abantu babiri ku mvo z'amatohoza uwo mutama ngo akaba yahora yikekwa mu bijanye n'uburozi
yikekwa burozi Mm. urabandanya udukurikirana izo nkuru zibiri eloge wiri kaneza nawe turagushimiye cyane rwose
urakoze nawe
turabashimiye bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa ku burundi uyu noneho ni umwanya w'ikiganiro muri isanga imihango ubutinyanka ni ikintu cya ngombwa ku mukobwa imihango ntiyagombye gutuma umukobwa ata ishuri cyangwa se ahora ari siba buri kwezi uko agiye mu mihango imihango kandi si n'impamvu yo guhabwa akato ni ikintu gisanzwe mu buzima ubushakashatsi bwa unicef u rwanda bwerekanye ko kutagira ubwiherero busukuye kandi buboneye ndetse n'isuku ikiri nke ari bimwe mu bibazo abakobwa bahura nabyo ndetse bituma bamwe bahitamo gusiba ishuri imibare igaragaza ko ku isi miliyoni ijana na makumyabiri n'imwe z'abana bagejeje igihe cyo kwiga muri rusange bavuye mu ishuri muri abo miliyoni mirongo itandatu n'eshanu ni abakobwa muri afurika y'umunsi y'ubutayu bwa sahara honyine harabarwa abakobwa bagera kuri miliyoni cumi na zirindwi bavuye mu ishuri bagitangira ubwangavu ni ukuvuga icyo bita mu gifaransa piberte uyu munsi mu kiganiro muri isanga turasuzuma kimwe mu bisubizo ku bibazo by'abakobwa basiba amashuri igihe bari mu mihango icyo bita ukwezi k'umukobwa cyangwa se ubutinyanka ni zimwe mu mpamvu rero zimwe mu mpamvu zibatera gusiba cyangwa se guhagarika amashuri twasanze harimo ubukene bw'ibikoresho by'isuku byo kubafasha muri icyo gihe uyu munsi twatumiye ikigo shi bivuze sustainable health enterprises ishami rikorera mu rwanda ni ikigo kigamije kwimakaza ubuzima burambye binyuze mu guteza imbere isuku y'umwana w'umukobwa mu gihe cy'imihango baraza kudusangiza ku bumenyi bafite mu gukora ibintu bimwe ibikoresho bifasha abana b'abakobwa kandi bihendutse muduherere telefone zanyu nk'uko bisanzwe mu kiganiro muri isanga turabahamagara mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo twibutse telefoni yacu ya watsapu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu shi nk'uko nari mbivuze sustainable health enterprises ni ikigo kigamije kwimakaza ubuzima burambye binyuze mu guteza imbere isuku y'umwana w'umukobwa mu gihe cy'imihango abatumirwa bacu rero ni abo muri icyo kigo ni bwana silver mwiseneza ashinzwe kurebera inyungu za shi no gukurikirana ubucuruzi bwana mwise neza mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika
yego murakoze turi kumwe kandi turimo gushakisha nanone na mugenzi we madame murekatete jeannette bakorana ubwo mu kanya araza kugira uruhare nawe muri iki kiganiro ashinzwe kwigisha ibyerekeye imihango mu mashuri nawe ari muri icyo kigo shi mbere rero y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina tukareba uko ikibazo giteye tubanze turebe bimwe mu bibazo abanyeshuri bo mu burundi batugejejeho ubushize mu kiganiro ikiganiro twabagejejeho nyine kivuga ku byerekeranye n'imihango muri abo bana bari mu mashuri umunyamakuru wacu elisa dinye ni umumenyeshamakuru wimenyereza akazi muri porogaramu kira yita ku buzima bw'urubyiruko rw'uburundi ariko n'abandi bakumviraho yaganiriye n'abanyeshuri bo muri lise kanyinya tumve ibyo bamugejeho
ingwara zimwe zimwe zirafata abigeme bo kuri lise kominare musenyi mu gihe cy'ubutinyanka bivuye ku gipande cy'impunzi yaheze bakoresha mu gutega amaraso ariko rero n'abigeme bakoresha ibikoresho byabigenewe ari byo kotegisi bavuga ko ukuyambara umunsi wose batayihinduye zibazanira akamoto kabi ubukene bw'amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri yo kwama baguze kotegisi niyo siguro y'iryo suku rike umunyeshuri kuri lise minisipari musenyi nk'ubu nka jeyo nakoresha zine mu minsi ine urabona zine ku murango ngiye ku ishuri nza nambaye imwe hama ntashe nkaca ndayigumamwo hama mu ijoro nkaca nubwo nkambara agatambara mu gatondo nkambara iyindi ni ukuvuga nakoresha zine ku murango n'adutambara mu ijoro kamwe kamwe ibura ry'amakuru ku bijyanye n'inyifato ibereye mu gihe abigeme bari mu butinyanka nayo iri mu bibatera ingorane inkurikizi ni uko bimushikira ari ku ishuri impunzi yambaye ikononekara muri rusange iyo ni ingorane yaba yashikiye abanyeshuri bo kuri lise kominare musenyi mu mwanya w'ibyigwa bigatuma badasubira gukurikira mu ishuri neza nk'uko bari ko barabituyagira ibyo kandi ntibitera ingorane abigeme gusa ariko n'abanyeshuri b'abahungu igihe babibonye ntibatekana umunyeshuri w'umuhungu yiga mu mwaka w'icumi atwiganira uko yabyifashemwo igihe yabona amaraso ku mwigeme bicaranye ku ntebe iyo rero amateka yindutse tujya tubimenya kuko wowe ntaba agiye yiteguye ngo abe agiye yambaye yako tegisi yawe nk'akarorero nk'uwo twicaranye ibyo bimushorokanye bimuvuyemo camurejepikanye sinshobora mpababuga kimwe gusa nyine eh ndatema ndagira ah ntagira ubwoba uko kumenyekana kw'ibihe umwigema ari mu kwezi kuratuma bamaramara Ku- abakobwa bo kuri lise kominare musenyi ntibakurikiranwa bikwiye n'ababyeyi babo ndetse n'abarezi ku bijanye n'isuku mu bihe by'ubutinyanka ku ruhande rw'ababyeyi nabo bariyemerera ko batayaga n'abakobwa babo umubyeyi wo kwibarabara ry'indwi muri zone musenyi ya komine mpanda avuga ko atagituma babiyaga kuko bimenya mu kwigurira kotegisi canke mu kwironderera ibitambara bakoresha nta ngorane n'imwe bagira kuko nta kintu na kimwe bambaza ati mama bimera gutya umukobwa na nyina baganire nta- nta kiganiro nk'iyo twigera tugira twebwe erega hari ushobora kuba yicaye na nyina wiwe akamenya ukuntu yironderera agafaranga akadandaza uba ubona ariko aradandaza rero nta kintu na kimwe ashoboye kugusaba arimenya wenyine byongeye ibibazo abigeme bagira mu bihe by'ubutinyanka ntibyitabwaho n'abarezi bo ku ishure insiguro ni uko abanyeshuri batababwira ukuri kw'ingorane bafise igihe basaba impusha pascal nkomeza kuyisaba ni umuyobozi w'ishure rya lise kominare musenyi ariko kenshi ntitumenya neza neza ko kiba ari icyo bagiye gukora ariko impushya turazibaha kenshi usanga aje kukubwira ko arwaye cyangwa amenetse umutwe cyangwa bamutumye bamukeneye bakamutuma tumenyeshe ko ugukurikirana abanyeshuri kuri lise minisipali musenyi bitoroshe aha ni mu gihe abajeje gukurikirana indero kuri iryo shure batarenga babiri mu gihe bategerezwa kuba umunani arakoze cyane umunyamakuru elisa dinye kagwiza kuri iki kiganiro yagiranye n'aba banyeshuri dukosore gato bo muri komine mu- ah, muri lise kominari ya musenyi ni muri komine mpanda mu burundi isi yose rero ndetse no mu rwanda na- mureke tubanze twakire nako umutumirwa wacu wa kabiri arabonetse kuri telefone Ah, madame murekatete jeannette muratwumva madame murekatete muratwumva
yego ndabumva ye ikaze ku ijwi rya amerika
urakoze cyane ye Nku- mu kiganiro rero muri isanga uyu munsi nk'uko nabivugaga tugiye kureba bimwe mu bisubizo bifasha abana b'abakobwa mu rwanda twatumiye ikigo shi ariko mbere yaho namenyesha ko isi yose ndetse no mu rwanda no mu burundi imihango ni insanganyamatsiko itarakunze kuvugwaho kuko benshi bayifata nk'aka- nka- nk'ikintu cy'amahano cyangwa se ubivuze agafatwa nk'umushizi w'isoni muri sosiyete bwana Mwiz- mwizerwa mu bushakashatsi mwasanze ibyo bituruka ku ki uko guceceka biterwa n'iki
jeni ni ni ibintu byagiye bigaragara cyane cyane uburyo nko ku buryo aba- abaturage b'igihugu baba bitwaye umuco w'igihugu usanzwe mbese biterwa n'umuco igihugu kiba gifite nko mu rwanda tuzi yuko ngo- no mu rwanda rwo hambere umukobwa cyangwa se umwari iyo yajyaga mu gihe cy'imihango bamu sigatiraga bakamubwira ko atagomba kurenga urugo agomba agomba kuba ndetse ahantu hamwe aba atekanye kugira ngo bashobore kumwitaho ariko ariko ibyo ngibyo nibyo ndetse abantu usanga bakurana bamwe bakabifata nk'uburwayi kubera ikibazo n'ubundi nk'uko mugenzi wanjye ubundi yabivuze ni cya kibazo cyo ku cyo kuba abantu badafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'imihango abantu bamwe badafite ndetse yemwe n'ibyo bikoresho ndetse guceceka ntabwo yuko bi- bijyana n'umuco n'ubundi ah, u- u- w'u rwanda ni ikintu gifatwa nka kirazira iyo umuntu abivugaho bavuga yuko mbese yashobora kuba bavuga ko yabaga yataye umuco atari bikwiye kuvugirwa mu ruhame Mhm.
ndetse kubiceceka no kubigirira isoni ni ikintu kiri yaba ari insanganyamatsiko yose ijyanye no ku bitsina ndetse usanga mu bakobwa bikirimo ikintu cyo guceceka
yibwo ni ukugerageza imico nayo i- i- ni ukuyubahiriza ariko kandi eh, umuntu agomba no kugendana n'ibihe Eh, madame murekatete ubushakashatsi bwa unicef mu rwanda unicef rwanda bwerekanye ko kutagira ubwiherero busukuye kandi buboneye ndetse n'isuku ikiri nke mu- ari bimwe mu bibazo abakobwa bahura nabyo ndetse bigatuma bamwe bahitamo gusiba amashuri nkamwe mwakoze ubushakashatsi muri icyo kigo shi mukaba mwigisha no mu mashuri ibijyanye n'imihango mu rwanda ni izihe mpamvu nyamukuru mwasanze zizitira abanyarwandakazi cyane cyane abari mu mashuri
Eh, murakoze cyane Virginia. shi nk'ikigo kigamije guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa cyane cyane binyujije mu kwigisha uko bakwiye kwifata igihe bari mu mihango mbere y'uko dushyira mu bikorwa zimwe muri gahunda zacu zirimo kwigisha ndetse no gukora agatambaro k'isuku gakoreshwa mu gihe cy'imihango byabaye ngombwa ko dukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye ikibuze ese bihagaze gute mu rwanda twasanze rero bamwe mu bana b'abakobwa bahitamo gusiba ishuri cyangwa se ntibajyeyo cyangwa se bakumva batisanzuye igihe cyose bari mu ishuri bari mu mihango kubera impamvu zitandukanye aho twasanze byibuze mu bigo icumi dukorana nabyo mirongo itanu na gatatu n'ibice bitandatu ku ijana bahitamo kutajya ku ishuri ariko kwatari uko gusa bari mu mihango ahubwo kubera impamvu nk'eshatu nyamukuru harimo kubura agatambaro k'isuku kabugenewe nyine gakoreshwa mu gihe cy'imihango harimo kuba bafite uburibwe mu nda mu gihe cy'imihango batazi ko bakwiye kwifata kugira ngo be kuribwa cyane ndetse hakaba harimo no kutumva bisanzuye kuko nyine aba yakoresheje agatambaro katabugenewe mu gihe cy'imihango iyo ari mu ishuri akambaye aba yumva atisanzuye neza atekereza ko igihe cyose ari buze guhaguruka ari buze kuba yiyanduje bityo agahitamo gusiba ntajyeyo aho kugira ngo ajye ku ishuri byo kurangiza umuhango gusa izo rero nizo mpamvu nyamukuru twabonye ariko ugasanga n'undi mubare munini w'abana b'abakobwa baba bafite ikibazo cy'uko nta makuru ahagije ku bijyanye n'imihango kuko ababyeyi babo b'abagore b'abamama cyangwa se bakuru babo uba usanga batabasobanurira neza umwana bikamusaba kwishoboka ku giti cye akabona ayo makuru bityo akayatwara nabi aho usanga rero izibirizo cyangwa se imyemerere ishingiye ku muco imuzitira akabangamirwa kandi mu by'ukuri imihango itagakwiye kumubangamira kuko ari ikintu gisanzwe mu buzima bw'umukobwa n'umugore murakoze Eh, urakoze nawe Um, nk'ubwo muvuze ku byerekeranye no ku- kuvugana hagati y'umubyeyi na- n'umwana ndetse n'abavandimwe ku byerekeranye n'imihango icyo kibazo namwe rero mwarakibonye mwabonye ko gihari mu burundi ikiganiro twakoze ku wa gatanu twasanze ko ababyeyi na- n'abigisha ubwabo batavugana icyo kibazo cyerekeranye n'imihango ngo babwire abana babigishe bababwire ko hari ibintu bizababaho batangiye gukura bageze mu gihe cy'ubu- bu- cy'ubwangavu Uh, n- na- no mu rwanda naho niko bimeze
no mu rwanda icyo kibazo kirahari ariko ubona ko gitangiye gifata indi ntera cyangwa se ababyeyi basobanukirwa kurushaho kuko twebwe mu byo dukora tubinyujije mu nyigisho duha abarimu ku bijyanye n'isuku mu gihe cy'imihango tubashishikariza guha abanyeshuri ubumenyi bujyanye n'igihe cy'imihango binyuze muri karabu y'isuku ariko noneho tugashishikariza aba banyeshuri ko bageze mu rugo babasha guhugura ba bana batagize amahirwe yo gukomeza amashuri ariko cyane cyane no guhugura ababyeyi babo kugira ngo rero tugere ku babyeyi shi yifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wagenewe kwita ku isuku mu gihe cy'imihango uba buri tariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatanu aho twifuza ko aho twakoreye dushishikariza ubuyobozi bw'ibanze gutumira abanyeshuri gutumira abana bari mu ishuri n'abatari mu ishuri ariko n'ababyeyi bari hafi babifitiye n'umwanya bakaza kumva ubwo buhamya aho tubashishikariza kwegera abana kubasobanurira kuko nta mahane arimo tubereka ko agomba kutabasobanurira aribyo birimo ikibazo kuko natamusobanurira ibibazo azagira uruhare runini ruzaba rwe nk'umubyeyi Ye.
murakoze uyu munsi rero ukaba u- uzizihizwa no mu rwanda muza wizihiriza hehe mugezaho imyiteguro yawo
uyu munsi nk'uko mu bihumbi makumyabiri n'umunani wahuye n'umunsi wo ku wa gatandatu aho abana mu rwanda baba batari ku ishuri Eh, kandi tuba twifuza ko abana ba mbere tubona ari ba bana bari mu ishuri kugira ngo bazabashe kuba abavugizi baba batarashoboye kugira ubu amahirwe yo gukomeza ishuri hamwe rero n'akarere ka kayonza twumvikanye ko uwo munsi tuzazihiza ku itariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwa gatanu ukazizihirizwa mu karere nyine ka kayonza nk'uko nari maze kubivuga mu murenge wa nyamirama ku kibuga cy'imikino cya kiyanja aho tuzaba turi kumwe n'ibigo umunani byubatse mu murenge wa nyamirama tukaganira ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga iti twese hamwe dushishikarire kubanaho guceceka ku bijyanye n'imihango abahungu n'abakobwa turi hamwe Mhm.
imihango izatangira saa yine aho duteganya ko abana b'abakobwa bazakina umupira w'amaguru Mhm.
kugira ngo twerekane ko n'umwana w'umukobwa yaba ari mu mihango yambaye agatambaro k'isuku gafata imihango no gukina umupira bishoboka kwisanzura akiyaka agakina akagira imyidagaduro bishoboka hanyuma bazagira n'amarushanwa kandi ku gakinamico bashingiye kuri iyo nsanganyamatsiko aho babiri ba mbere bazatsinda cyangwa se bazahiga abandi tuzabagenera ibihembo ibihembo birimo bimwe mu bikoresho bigenewe icyumba cy'umukobwa hanyuma n'ikayi n'ikaramu kugira ngo umwana yumve ko yagize uruhare mu gutuma uwo munsi ugenda neza Mhm.
Murakoze.
ni kimwe no kubashishikariza kujya mu mashuri Ye, reka noneho mu- iki kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo Eh, twakire u- uwa mbere ni jose uratwumva jose
Yego cyane ndabumva ye maze ongera ijwi hanyuma utange igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
rero icyo natanga cyane cyane ni ni intererano Mhm.
nkongera ngasaba na leta yacu y'u Burundi icyo yokora kuri abo- kuri urwo rwaruka rufite Mhm.
na cyane cyane imyaka mike ruba rugutangura kuja muri ibyo bihe Mhm.
yego ye Eh, intererano yanjye ni uko na- nk'uko twari twabivuze mu kiganiro na cyane cyane twari twagerageje mu kiganiro cyaheze gutera akamo leta kugerageza gufasha abo bana kugira ngo babandanye na cyane cyane imirimo yabo ya minsi yose yo mu mashuri ni uko n'ubu twahamagarira leta na cyane cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubwindero bigakorana bagashyiraho na cyane cyane umugwi ujejwe nimba ari abaremesha kiyago kujya bagenda kwigisha abakenyezi mu mihana bakiri ba- bato bi- canke abakenyezi bibarukira muhira bagashyiraho umugwi ujejwe kwigisha abo bana nimba kuko mu mashure ntiburi muri porogaramu z'aba- z'abigisha kwigisha abo bana ibyo bihe babyigisha muri biyoloji bageze mu mwaka w'icumi bakagenda bakabibigisha bagashyiraho uwo mwuga ushobora kubibigisha Ni- ni nko kuvuga nko guhimiriza abana bakanabimenya namba abo babyeyi batabugurukiye bakabibabwira uwo mu- uwo mugwi kandi ukongera ugasha no mu mihana mu ngo z'abo bana ukagenda wigisha ababyeyi ko ibyo bihe bakwiye kubisigurira abana babo bakaja ku ishuri babizi kugira ngo ntibe inkurikizi yo gutuma abana baheba amashuri ugiye kuraba muri kahise usanga ari nacyo catuma abana benshi b'abigeme bageze mu mwaka wa gatandatu baraheba amashuri nta byigwa turakora mugabo ugiye kwiyumvira birashika kuko nko mu bihe byacu twarabona ko hariho abamaramara kenshi hama bigatuma batanagaruka Mhm. ye Yego. hama ikindi nosaba leta nyene ni icuko bo- botegekanya tite sikorere ifasha abana bafatiwe ku ishuri bakareka gutaha bakenyeye imipira nko mu bisagara hoho bataba banagiye bayambaye nuguru naho n'ubwo bwenge hagiye hari igihe batabumenya bwo gukenyera iyo mipira bakamenya yuko bafashwe n'ibyo bihe baca bagenda muri ekonoma canke muri sosiyetariya bakamenya ko batorayo i- ico gikoresho hama bakagenda bakambara hama bakitunganya neza bagasubira mu ishure bagakurikirana ivyigwa Yego.
Eh, Ah, urak- yego.
urakoze cyane rwose jose kuri iki ama.
gitekerezo cyawe hari ikindi wongeraho muri makeya kugira ngo twakire n'ukurikira Vyari nk'ivyo na cyane yego urakoze rwose urakoze kuri iyi nkunga yawe muri kiganiro twakire na nadia
Oui, Nadia?
allô?
Eh, iki- igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo cyanjye ni uko navuga yuko kenshi usanga abana b'abigeme bagwara ama infection akomotse ku kuntu baba bakoresha utuntu t'udushambara ku- kubera baba babuze ibyo bakoresha byangombwa biba bikenewe by'isuku kenshi ugasanga banduye indwara zifatiye mu bihimba by'irondo bakabivanye n'ubwo buryo hama kandi ugasanga kenshi bagira amakomplekisi yo kugenda ku ishuri cyangwa iyo bari ku ishuri nabo bikabagora gutaha kenshi urasanga umunyeshuri agiye kuri taburo yateye byagiye ku mpuzu bikamutera kumaramara byatuma atagaruka ku ishuri rero jane abona yuko icyo nashaka gusaba ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu yuko bwotegekanya bukaraba ukuntu bworaba bugatanga mwaye donke amakotegise ku banyeshuri kugira ngo barabe yuko bashobora kubandanya amashuri neza cyane cyane abakobwa atangwana n'imwe bafishe no kugira ngo babakingire izo ndwara
nadi nadiya urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe utugejejeho n'ubwo buhamya nagira ngo noneho dusubire ku batumirwa bacu bwana mwizerwa nadiya na jose babigarutseho natwe twakomeje kubivuga ko ubukene bw'ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ari ikibazo gikomeye mwebwe mu kigo shi mufite uruganda rukora pads ni ukuvuga ibikoresho igikoresho cyo gufasha umuntu uri mu mihango mwatubwira muri makeya uko byifashe nk'uko mushinzwe kureba nyine ibi gushaka gushishikariza abantu ibijyanye n'ibikorwa bya shi izo padi mukora umuntu ashatse navuga n'ijambo kotegisi nuko kotegisi ari ijambo rimenyerewe mu gikoresho cy'isuku ku bantu b'abagore cyangwa se abakobwa izo padi mukora zifite ubushobozi bwo gufata amaraso ku buryo bungana n'izindi zari zisanzwe bamenyereye
yego urakoze cyane ejeni nadia na mugenzi we barakoze ku bw'ibitekerezo baduhaye kandi bagaragaje koko iyo situwasiyo bavuze cyangwa se iyo shusho bagaragaje niyo usanga ndetse mu mashuri ntabwo ari mu rwanda no mu burundi gusa ndetse no muri afurika yose navuga yuko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga kikiri ikibazo kwabuka guceceka kwabuka kubura mikoro kubera ubukene murabizi abantu bamwe imiryango imwe n'imwe ntabwo ishobora kubaho imiryango imwe n'imwe iracyari munsi y'umurongo w'ubukene niyo mpamvu twebwe nka shi twabonye yuko kikiri ikibazo kandi kandi kigomba gukemuka mu buryo bwo gukemuka rero dufite uruganda nk'uko wabivuze yari donko yari produit nshyashya cyangwa se cyari cyari igicuruzwa gishyashya kize ku isoko donko by'umwihariko kotegisi yacu cyangwa se nakita agatambaro k'isuku mu kinyarwanda ngenekereje nko kugisobanura navuga yuko ikorerwa mu rwanda kandi ikaba ihendutse twarebye n'ubundi abadashobora kuyigura n'ubundi nabo ni benshi ariko noneho kubera ko mu rwanda nayo irahenze nk'uko babivuze ibiciro biri hagati ya magana inani ndetse bikagera no ku gihumbi magana abiri usanga rero imiryango imwe n'imwe cyane cyane imiryango twavuga yuko ikiri mbese nko mu bukene twavuga yuko bigoranye kandi nanone ntabwo ababyeyi bajya ba bakigira icy'ibanze umwana aba akeneye ibintu byinshi kujya kwiga aba akeneye amakayi aba akeneye amasabune aba akeneye n'imyambaro ndetse n'iniforume akenshi usanga udutambaro tw'isuku cyangwa padi mu cyongereza ari ibintu badaha piriyoriti kandi nyamara bya bintu byakabaye kuba badaha piriyoriti kandi aribyo byakabaye bizi imbere kuko nibyo bituma umukobwa hano mu ishuri ndavuga noneho nkaba nshaka kugera ku bijyanye na karite ni ukuvuga twakoranye ubushakashatsi n'ikigo MIT na Massachusetts Institute of Technology ndetse ubushakashatsi bwakoreshejwe mu rwanda dukorana n'ikigo cya kaminuza ya kigali pisi ubu ni kaminuza y'u rwanda ariko ni ishami rya tekinoloji abo bose nibo badufashije kuba badeveropa ndetse cyangwa se badufasha kurema kotegisi dukoresha ubu ngubu noneho rero ubushakashatsi bwagaragaje yuko bwo muri laboratwari kotegisi yacu iranyunyuza agatambaro k'isuku kacu karanyunyuza cyane kurenza izisanzwe zikoreshwa zikozwe mu buryo bw'ipamba bikitwa go go iranyunyuza cyane inshuro icyenda birenze ku zisanzwe zikoreshwa kandi noneho ikaba ihendutse ku isoko tugerageza gukontorora isoko ryacu ndetse kugira ngo abacuruzi bo hasi batagerageza kuyizamura ibiciro n'ubundi bigakomeza bihenda abakobwa dukorana nabo kandi aribo dushaka ko baba ababenefisiyeri cyangwa se abagenerwabikorwa b'ibanze tugerageza gukurikirana nabo ku buryo igiciro cy'ibanze kitagomba kurenga amafaranga magana atanu y'u rwanda ni ukuvuga ngo ngo ijya kuba develop- ijya kuba ishyirwa ku isoko yabanje kunyuzwa mu bu- mu bu- mu bu- mbe- mbese yabanje gusuzumwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gusuzuma ubuziranenge aricyo twita rbs mu magambo y'inyine y'icyongereza ubu ni ukuvuga ngo ngo yemerewe kujya ku isoko kandi nta nta- nta- nta- nta mpungenge na nkeya iteje umukobwa ashobora kuyambara agakomeza gahunda ze niba ari ukina umupira agakina umupira niba ari ujya kuvoma akajya kuvoma niba ari n'ujya kwiga akajya kwiga adategereje ko naza guhaguruka nk'uko ba nadiya baba babizi ubundi aza kuza kwiyandura ngo ni ukuvuga ngo tugerageze turimo turanakoresha tekinoloji ishoboka yose cyangwa se uburyo bushoboka bwose kugira ngo igiciro kinegere hasi nkeka yuko mu myaka iza kuza ndetse bizaba byamaze kugera munsi y'ayo mafaranga navuze magana atanu kuko n'ubundi magana atanu nayo hari abata- hari abatayabona ariko noneho ugasanga yo ni na nziza kubera yuko irasorwa cyane ifite karite kandi irahendutse Ye. bwana mwizerwa muvuze ko iyo ako gakoresho nakita ako gakoresho k'isuku k'umu- agatambaro k'umukobwa kitwa mwita go ga- ko- mu- mu- kagereranyije n'izindi zikoze mu ipamba muvuze ko- ko- gakorwa mu ki ko eh, ko mwavuze ko ari ibintu lokali ibintu byo byo mu gihugu gakozwe gakozwe n'iki
ni ibintu bitangaje eh, ariko ibi- ibisubizo n'ubundi nk'uko eh, bivugwa n'ahandi natwe natwe dufite ibisubizo hano ubwacu nk'igihugu cy'u rwanda ndetse n'afurika yose muri rusange Eh, dukoresha twebwe ubudodo buri- bukoze mu nsina mu mitumba y'insina dufite imashini zitunganya imitumba zikayikuramo ubudodo ndetse sinzi niba warigeze ubona buriya budodo bw'ubugara bw'intore intore Mhm, z'u rwanda iyo zibyina ngira ngo Eh.
ubwo n'iriya misatsi donc na- nasha- ndashaka kuguha nk'ishusho muri make uko buba bumeze n'uko buba busa ubudodo iyo tumaze kubufata dukorana n'amakoperative abiri eh, mu burasirazuba na ni koperative ze- ebyiri zigizwe umubare munini n'aba- n'abamama n'ubundi kuko n'ubundi ni poroduwi yabo n'ubundi ikorerwa hano iwabo noneho tukabuzana ku ruganda rwacu uri i kibungo ingoma muri A- mu ishuri rya iprc noneho no kubashimira kuba badufasha mu gukomeza guteza imbere iki gikorwa cyo kuzamura ibi- ibi- ibicuruzwa bikorewe iwacu hano mu rwanda Ah, noneho niho dufite uruganda ndetse rucu- ru- ru- ru- ru- n'imashini zishobora kuba zatunganya bwa budodo neza bukavamo kandi kamateriyeri kenda kumera nka rya pamba ariko noneho ariko kamateriyeri kanyunyuza ya ma- ya ya mihango mu gihe irimo kuza gusa ibindi bikoresho by'inyuma yaba amashashi yaba packaging cyangwa se uburyo bwo gufu- gufunika nk'uko nabyita n'ubundi usanga ari ibi- ari ibintu tugitumiza hanze ariko uh, leta y'u rwanda nayo iradufasha nka nka rdp ndetse na rwanda revenue authority aho dushobora kureporta mbese ibyo bikoresho byose ku musoro nta musoro dutanze Mhm.
donc muri ubwo buryo bwo kugira ngo kopegisi yacu igumye donc cyangwa se go yacu igume ku giciro cyo hasi ndetse eh, abakobwa bashobore kuyi- kuyi- kuyigura ari benshi Mm. hari icyizere se cy'uko n'ibyo bikoresho bindi mwongeraho kugira ngo mutume eh, iyo go yoroha kuko mm, mm, is- ishusho muduhaye uvuze uti ubudodo bumeze nka nk'umugara w'intore umuntu yakumva ko ari Mm.
ibintu ikintu gikomeye umuntu atashobora ku- gu- gukoresha mu- mu mu gihe nk'icyo ngicyo Mu- mu- hari mu- hari uburyo mwumva n'ibyo bindi mwongeraho bi- byo gupfunyika bi- byazakorerwa mu rwanda
dufite icyizere cyo hejuru kubera yuko uh, bo- donc icyizere cyo dufite ubu ngubu muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu gitandukanye n'icyizere nari mfite mu myaka itatu ishize kubera yuko ubu noneho u rwanda muri rusange guverinoma ndetse n'intumbero y'igihugu muri rusange mumaze iminsi murabyumva ku maradiyo ko ko u rwanda rurimo rura- ruratumbera kugira ngo mbese twihaze mu bicuruzwa aho kugira ngo twe tuvane ibicuruzwa byinshi hanze tubizane mu rwanda biduhenze dutanga amafaranga ahubwo tugerageza kuba twa twa twa twakemvesita cyangwa twashora imari mu bi- mu bicuruzwa bikorewe hano mu rwanda ubu kugeza ubu hari intambwe imaze guterwa ibigo byinshi byatangiye harimo nk'ibigo bikora amashashi ubu ngubu dukorana n'ikigo cyitwa eco plastic eco plastic ni ikigo cyo mu rwanda n'ubundi kirikoringa cyangwa se cyongera kigahindura amashashi yakoreshejwemo ayandi mashashi aho kugira ngo yandagare ku misozi no ku muhanda Mm.
abo nibo baduhereza ah, ama- amashashi y'ibanze yo gu- yo gufungamo kotegise ni ukuvuga ngo iyo ni intambwe ya mbere indi ntambwe ya kabiri nk'amakarito dushaka kuzajya dufungamo ubu twamaze kwegeranya done na- n'abandi bafite uruganda hariya muri industry zone hano i kigali ni ukuvuga ngo ni- nabiha nk'imyaka nk'ibiri ibintu byose urabyumva bisaba transisiyo ntabwo ari uguhita ushitinga ngo uve ku kintu Mm.
uhite ujya ku kindi ariko hari icyizere cy'uko uko inganda zigenda zitera imbere mu rwanda uko abarwiyemezamirimo bagenda bashishikarizwa guteza imbere ibikorwa bikorewe mu rwanda dufite icyizere cy'uko n'ubundi muri innovation n'ubundi kuko ari innovative business navuga ko ari ah, ari ikintu mbese gishyashya cyo kugerageza guhanga udushya mbese Mhm.
ndakeka nkomeje yuko mu myaka iza kuza rwose nta gikoresho tuba dutumiza mu mahanga kuko gutumiza mu mahanga ni amafaranga menshi ni Mm.
taransiporo ni bagasamo mbese ibyo byose ni bariyazi cyangwa se ni nk'imbogamizi navuga yuko tugenda duhura nazo ariko tubifite icyizere kiri hejuru kubera ko leta nayo yashyizemo ingufu mu gu- mu bikorewe mu rwanda n'ibikoresho dukoresha tuba tubigura mu rwanda Mhm. Ye, ni ibintu bizashoboka ukurikije umuvuduko u rwanda ruriho ndumva nta cyatuma umuntu atagira icyo cyizere nk'uko bivuga Eh, twakire ku murongo wa telefone na carmen uranyumva
yego ndabumva ye ikaze ku ijwi rya amerika igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
akoze mpavuye ngira ikibazo kubera ubundi ntari bwumve ikiganiro neza Eh, ubu nshaka afite ikibazo cyo kubaza uwo mutumire wowe urumva yuko afite bagira iby'amahinguriro cyangwa ibyo gufonisha ibyo ibikoresho byabo bigeme bakoresha ndavuga none mu gihe urumva bafite igiciro igiciro ni kimwe ni ukuvuga ayo mafaranga y'amanyarwanda ni pesike igihumbi n'amajana atanu natwe dukoresha aha mu burundi nta kuvuga ngo abantu bato bato ngo bokoresha kuri aya mahera ngo cyangwa kuri ariya muguma ari ku mafaranga amwe none ko abantu bose bataba banganya uburyo nta kuntu ndab- ndabwira uwo mutumire nta Yeah.
kuntu bogira basi reduction donc bakagabanya ku bantu batabyishoboye si twese tubishoboye Mhm.
hariho surtout ku banyeshuri abantu bato nyine batabishoboye bakabagabaniriza bakavuga ati basi nibara amajana atatu y'amanyarwanda tukabifata nk'igihumbi cy'amarundi cyangwa amajana bakabagabaniriza Mhm.
niba byokunda Mhm. Ye, tura- ubwo- ye, urakoze cyane carmen Ye, baragusubiza Yego.
hari ikindi kibazo wari ufite Yego. intererano Eh,
Ah, ah, ni ku- ni kugira donc eh, hariho ikintu nari nibagiye ubwa mbere munsi tuvugana mhm.
naribagiye kuvuga gushimira cyane cyane umuntu yagize icyiyumviro cyo kugira i- i- i- icyo kiganiro cyo kuvuga ku byerekeye ibi bintu ni ibintu bitavugwa mu burundi ni ibintu umenga birateye isoni umenga ni ikirindi kidashobora kuvugwa umenga ni ibintu ubigize wagotse donc uwo muntu yabigize imana imuhezagire nta kundi numva navuga vema hama arakwiye abantu bamufasha bakamusitena mu bintu ariko aragira Mhm.
akabandanya bigatera imbere hanyuma twebwe nkaho mu burundi nibaza ko atari amahinguriro menshi abikora ibyo bintu kandi mbona umenga nta no gufasha abantu batoya bo- bobikoreramo nca nibuka yuko hariho abashobora gukoresha uburyo bubayabaye mugo bwitwa yuko busumba ubw'ikirundi buri bwitwa ko buri hejuru ku bw'ikirundi bwaba buri hagati abari hejuru n'abakoresha icyo tu- ayo makotegisi ayo mu mahinguriro asohotse okay hanyuma na- n'abandi bakoresha dufate ipampa none ipampa ijye mu mafarumasi kwa muganga akarenza ko complexe karengeje ko complexe urumva icyo ni ikintu kiri propre de plus gusumba twa tuntu tw'uduhuji tumwe bakoresha mu kirundi ataco tumaze Mhm.
icyo ni ikindi cyiza rero naho bupfuma barondera bati iryo pampa ipampa ko ryoba ryitwa ko riboneka gusumba amako- ibikoresho bakoresha kuri ayo makotegisi bagafasha abantu batoya jama icyo ni ikintu umuntu yosaba gikomeye gifite akamaro yego hanyuma ibyo biganiro burama mukabibandanya mukabikomeza mm, Okay.
hano mugafasha n'abantu nyine kugira buguruke mubahije- mubavugishe Mhm.
buguruke babone ko ari ibintu bisanzwe ni ibintu tubamwo gushika hageze yuko imana ivuga iti hagarika harageze ko muhagarika tuka- tukabibamwo tukabyugurukanira n'ababyeyi tukabiganira Mhm.
baba bari mu ntwaro bakabivugana nicyo cyo bikintu cyiza Mm. urakoze cyane Carmen birumvikana iki- ikiganiro ibiganiro byaratangiye kandi bizakomeza Ni- ndabona kandi harimo n'ibirimo bigenda bihinduka uwagize icyo gitekerezo rero cyo ku- ku- kugira ikiganiro nk'iki ngiki ni bwana david n'inganza ni umuntu umwe mu baharanira agateka k'abana wari umaze gukora ubushakashatsi akabona ko abana bari mu mashuri bata- batakaza iminsi myinshi mu ishuri basiba kubera igihe bari mu mihango batabasha kubona udukoresho bakwifashisha reka rero noneho ubwo twakire na garase kuri telefone uranyumva
ego ndabumva Eh, igitekerezo cyawe muri make kugira ngo tugende twakira n'abandi Cyangwa ikibazo?
hama igitekerezo igitekerezo cyanjye ubushize nari nawe bagize igituma abakobwa iyo bagiye mu mihango baribwa cyane ariko mwambwiye yuko muzoma umuganga azoshobora kumfasha kugira abisigurire ubu ntareyo nkabaza mbega none ubwo buryo bakoresha abo bisununuye aha mu burundi wacu ko atari benshi abana benshi bafite ubwo buryo bwo kubugura mbega mu burundi wacu hoba hariho amahinguriro yabwo nimba hari naho ni ukuri twobasaba natwe bato bato ko badushikira bakadufasha bakadushyira muri ayo mashyirahamwe hama natwe tukamenya kudukora kugira ngo natwe tujye turiteza imbere hama ni ukuri ndabashimiye ku byiyumviro byiza mwagize by- by'ibyo biganiro babasaba ko mwabikomeza mu mashuri menshi kuko hari abana benshi bahura n'ibyo bibazo bikabananira kumenya ingene byansetsa imibiri yabo murakoze urakoze cyane garase kuri iki gitekerezo cyawe n'ibyifuzo ubwo twizere ko aba- nk'abayobozi abandi bose bashobora kuba babafasha nabo bashobora kuba bakurikiye radiyo ijwi rya amerika bakabasha bakazabasha kubabonera ibisubizo reka twongere dusubire ku batumire bacu ah, twongere tubahe ijambo bagire icyo bavuga ku bimaze kuvugwa n'aba abamaze kuduhamagara Ah, bwana Mwi- mwizerwa nagira ngo mugire icyo muvuga ku bibazo bimaze ku, ku kibazo cyabajijwe cyane cyane nka Carmen yabajije ikibazo cy'igiciro niba hari Mm.
uburyo bashobora kugabanyiriza abatishoboye mubona ab- abantu babasha kubigura ku buryo bworoshye cyangwa se murateganya nko kuba igiciro cyagabanuka gatoya kugira ngo ha- niba mwarabonye hari abatabasha kubigura babashe kubibona
yego urakoze jeni ndagerageza kuba kuvuga muri makeya ku Mm.
ku cyo kamyeni yari avuze nkomaze no kwiga birenda gusa Ah, kamyeni yagize ati se kugabanyiriza ibiciro ko n'ubundi usanga magana atanu n'ubundi ari ubu- ari ugukuba gatatu ugasanga ni igihumbi magana atanu cy'amarundi ugasanga ni kimwe n'ubundi nta gikemutse nko mu burundi birumvikana Ah, Carmen nawe yavuze ati mukomeze mudufashe niyo natwe twajya muri ayo mashyirahamwe natwe tukigishwa kubikora bikaba byakorerwa n'i Burundi ndagerageza kubivugaho nabyo Ah, nk'uko natangiye kare mbivuga iyi iyi ni entreprise sociale ni ukuvuga ni nko kuvuga i- i- i- ikigo n'ubundi gishinzwe kurwanya ibi ngibi ariko nanone ntabwo navuga yuko du- du- du- dutangira utu dutambaro twinshi ku buntu kubera yuko ubuntu ntabwo buramba umuntu aratanga ah, agatanga ejo agatanga ejo bundi ariko hari aho bigera akavuga ati no ntabwo ngikomeje gutanga ahubwo ndashaka namwe mu- mu- mu- mu byi- mu byikorere kandi byiza wamugana aho kwigisha umuntu ku- kurya ifi nakeka ko wamwigisha kuyirobera nk'uko na- na- na- n'umugani ubivuga ubu twa tu- tu- igiciro no mu rwanda magana atanu nayo nk'uko natangiye mbivuga ntabwo ari ukuvuga ngo niyo twabonye yuko aboneye kuri buri muntu wese ahubwo nk'uko eh, ikigo shi hano mu rwanda ki- ubu ki- kugeza ubu tuvuga ibi ngibi kiracya- kiracyashobora gukora ibikorwa byacyo kubera inkunga ziva mu mahanga ni ukuvuga ngo turashaka kuva kw'iyo kwiyo donko kwiyo leta cyangwa se kwi- kwi- kwitwa gutyo yuko duhora dufashwa n'abanyamahanga ahubwo tukagera ku cyo bi- ku- ku kwihaza mu kwihaza rero birumvikana ntabwo watangira ubuntu ah, ariko nanone tugomba gusha ubu igiciro turi gutangiraho kugeza ubu ngubu cyenda guhwana neza neza ni- na- n'ubundi n'igiciro du- du- cy'ibyo twa- twa- twatakaje cyangwa se twa- twashoye mu gukora mu gukora bwo ni ukuvuga ngo ntabwo bidusigira ah, marishe cyangwa se ntabwo bidusigira amafaranga inyungu kugira ngo dush- iyo- iyo- kugira ngo du- du- dushyire mu mifuka tugire inyungu nk'ibigo bindi by'ubucuruzi Mhm.
ahubwo amafaranga dushobora kuba twabona tuyashobora kuya- tuyashora cyane ahubwo mu bikorwa no mu kwagura ibyo dukora Mhm.
kugeza ubu ngubu turagukorera mu burasirazuba bw'u rwanda Mm.
ariko turimo turanagerageza nk'uko nabita nabita hari ibyo bita economy of scale ni nko kuvuga mu gu- mu gushaka dukore byinshi noneho tu- tugabanye igiciro iyo niyo politiki yacu kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo nk'uko nakubwiye ibintu bigenda mu- bigenda gake gakeya ah, tu- dufite icyizere cy'uko ibi- ibyo dutumiza hanze u- urebye gupfunyika nibyo biri kuduhenda cyane nibyo bituma ku yacu iri hejuru cyangwa se eh, ibyo dushoramo mu kinyarwanda ibyo dushora mu gukora izo utwo dutambaro i- ugupfunyika kwambara gu- gu- gu- niho hari amafaranga menshi Turi- turizera yuko mu gukorana n'abasanzwe babikora hano mu rwanda ndetse no gukorana n'abacuruzi nabo bazana ibintu hanze bazakugabanyiriza ku cya giciro cya transiporo turatekereza yuko aho ngaho ariho tuzashobora ku- ku- kugira dukande noneho igiciro kive kuri magana atanu kibe cyanagera no ku yo hasi no ku yo hasi ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu nahita nizeza none aha ngaha ariko ni ibi niyo ntumbero yacu noneho kandi kugeza ubu uruganda rwacu rushobora kuba rwakora ah, ah, amapaki ijana amapaki ijana ku munsi ni nko kuvuga kuko buri paki iba iriho utu- udu- ud- ah, ah, udutambaro icumi icumi ni ukuvuga ngo dushobora gukora udutambaro igihumbi ku munsi Mhm.
ariko noneho ubu tugera- dufitanye um, dufitanye mbese ubufatanye n'ikigo cyitwa johnson and johnson ni urundi ruganda narwo rwo muri amerika rukora ama- amaporoduwi atandukanye aho nabo bari kutwigira inyigo y'uburyo bazatuzanira imashini mbese zishobora kuba zakora byinshi ku munsi noneho mu gukora byinshi mu mwanya mutoya aho nibo tuzagabanyiriza nanone nanone igiciro Mm.
urumva Mbere- bigomba gutangirira mu rwanda Ye, mbe- mbere y'uko mukomeza bwana mwizerwa mu mpakanya gatoya na mbanze nakire umunyeshuri wari ufashe ka pose wa- wifuzaga kugira icyo abaza cyangwa se igitekerezo atanga Ah, Rosi- ni rosine uranyumva rosine rosine yarasabye ijambo ntabwo turimo kumwumva ye- ku murongo uranyumva rosine yereka reka ubwo dukomeze ndumva atabonetse ngo yarafashe ka pose gatoya agira ngo agire icyo avuga mu kiganiro Eh, noneho mukomeze igitekerezo cyanyu mwari mwatangiye Eh, rosine Mm, Rosi- allo?
Eh, Ros- Sa- eh, rosine igitekerezo Oui.
cyawe cyangwa ikibazo twumvise ko ufite akanya gato cyane
ego Mm,
twagomba tubaze mm.
none nk'ubu tu- inyigisho mwoduha inyigisho nyabaki nk'ubu twe turi nko mu ma- turi muri asosiyasiyo bita abayiseye burundi none mutegekanije inyigisho nyabaki kugira abakobwa b'iwacu abakobwa bag- bagenzi bacu tugire inyifato nziza muri ibyo bashobora kutubwira inyigisho mutegekanije kuduha kugira nyine tube abakobwa karanga tuzi kwifata neza
Iki ki- ego izi nyigi- iki kibazo rero turaza ubwo tuzakigeza ku bashinzwe u- u- u- kwigisha cyangwa se abashinzwe ubuzima n'abashinzwe imibereho myiza mu mu burundi kuko abo turi Ego.
kumwe ubu ngubu ni abo mu rwanda barimo kutubwira uburyo bakora Mm.
kugira ngo ba- bafashe abana b'abakobwa gusobanukirwa babaha inyigisho mu mashuri ariko kandi babaha n'ibikoresho bifashisha mu gihe cy'imihango ikibazo cyawe ubwo Ego.
turacyumvise urakoze cyane
ego murakoze Eh, dukomeze ikiganiro cyacu rero murisanga mu ikiganiro murisanga mwumva kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turavuga ku byerekeranye n'imihango igihe cy'imihango aho abakobwa akenshi bata amashuri cyangwa se bagasiba kubera ko badafite ibikoresho tukaba turimo tuganira n'umu- n'abashinzwe gufasha abo bana mu kigo bise shi S- Sustainable Health Enterprise bakaba bigisha rero imyitwarire myiza ikwiye mu gihe cy'umukobwa igihe umukobwa ari mu mihango cyangwa se umugore Eh, nk'uko mubyiyumviye n'uwo rosine umaze guhamagara nawe arashaka arifuza izo nyigisho Eh, ubwo madame eh, murekatete ubwo tu- tuzabitabaza turebe ko hari aho mwavugana n'abari mu burundi mbasho- mushobora kuzabagira inama mukabaha nk'inzira banyuramo kugira ngo n'izo nyigisho nabo bazitange nagira ngo mwongere mutubwire muri make icyo mukurikiza kugira ngo mwigishe abo bana mu rwanda mu byerekeranye n'uburyo bashobora kwifata mu mashuri madame rekatete muranyumva
se izo kigo utwaze cyangwa se n'ikigo cyigenga dukorana na guverinoma y'u rwanda mu kugeza ku bana b'abakobwa cyangwa se abandi bose babikeneye amakuru ku bijyanye n'imihango ibyo rero gukorana na guverinoma y'u rwanda bivuga gukorana n'inzego zose zifite aho zihuriye n'uburezi mu rwanda ubwo ibyo rero dukorana na minisiteri y'ubuzima tukaba dukorana kandi na minisiteri y'uburezi aho guhitamo ibigo bikorana neza na kayonza tukabereka ibigenderwaho mu guhitamo ariko cyane cyane tukibanda aho ikibazo kiri cyane kugira ngo twizere ko ntigikemuka aho ikibazo kizaba kiri bukeya bazashobora kwigira kuri haha bitakemuka ubu rero mu ikubitiro hamwe n'akarere ka kayonza be baduhaye amashuri icumi bakoreragamo aho mu bushakashatsi bitonza ariko ibyavuye mu bushakashatsi bitari bitagaragara neza ariko dushobora kuvuga ko hari impinduka ihari kandi igaragara itandukanye ikigo cyabonye amahugurwa ku bijyanye n'isuku mu gihe cy'imihango ndetse n'aho batari babibona Ah, mu rwanda kandi mu guhitamo ibyo bigo tugendera ku kigo gifite ubushake mu kugira ngo impinduka ibeho kuko nk'uko mubizi shi yagize cyangwa se nk'uko ushobora kubibabwira shi yagize uruhare rukomeye cyane mu hajyemo inyigo cyangwa se inyandiko igaragaza ingamba zihari mu kuvugurura uburezi bw'ubwana bw'umukobwa mu gihe cy'imihango ndetse n'ibigomba kugenderwaho mu kubaka cyangwa se mu gushyiramo ibikoresho mu cyumba cy'umwana w'umukobwa mu rwanda rero ibigo byinshi by'amashuri bifite icyumba cy'umwana w'umukobwa ariko ugasanga hari bamwe babigiramo imbaraga cyane abandi imbaraga nkeya abandi ugasanga bigenda buhoro buhoro ikigo rero cyagaragaza ubushake bwo kugaragaza ko ba- bifuza ko habaho icyumba cy'umwana w'umukobwa ikiba gisigaye ni ukubaha ubumenyi kugira ngo cya cyumba cy'umukobwa kizaze gikemura koko ikibazo cy'umwana w'umukobwa gihari mu mihango rero ni zimwe muri mu- mu- muri muri kiriseri izi kiriseri ko navuga mu byo tugenderaho Mu gu- mu guhitamo.
ibigo Mm.
atari si gusa ahubwo si mu bufatanye buri hafi cyane n'akarere ka kayonza cyane cyane ushinzwe uburezi ndetse n'ushinzwe ubuzima mu karere ka kayonza Mm. ikigo se gi- muravuga ikigo gifite ubushake bwo guhindura ubu- imyitwarire cyangwa se gishaka gufasha abana b'abakobwa ikigo kigomba kwandika kibasaba cyangwa bigenda gute
yego murakoze kuri icyo kibazo ni cyiza cyane hari ibigo byandika bigusaba kuko wenda tuba twarakoreye nk'aho ngaho mu murenge hakaba hari ikindi kigo begeranye kikabona inzego cy'ikigo begeranye kigenda ya- bagenda bageraho bityo bakwandikira kibabasaba ubwo bufatanye ntabwo tubwanga turabegera tukabafasha tukaba twabajya kubaganiriza nk'igihe cy'isaha imwe amasaha abiri hanyuma bikagenda bikomeza gahoro gahoro kuko natwe tugenda tubona umwanya kandi bitewe n'ubwo bushake bwo kubafasha Eh, ikindi tugenderaho ni uko buri mwaka tujya ama- ibikorwa byose tuzakora biba biri muri planifikasiyo y'akarere haba harimo gahunda y'uko tuzagera twongera amashuri turibyo rero akarere ko karekera kagatekereza kati izi mpinduka ziba zifuza muri aya mashuri ziba zifuza muri iki cyerekezo hanyuma bakongera bakaduha bya bigo bishobora gukorana nabyo Eh, ikindi cya gatatu dukora ni uko hari imiryango yindi itegamiye kuri leta yaba imiryango nyarwanda cyangwa se imiryango mpuzamahanga ifite mu nshingano zayo cyangwa se mu bikorwa byayo gufasha abana b'abakobwa cyane cyane mu kuvugurura ireme ry'uburezi ibyo bigo nabyo turakorana cyane kuko kimwe mu bituma umwana yisanzura ku ishuri ni uko yumva imihango itamubangamiye ibyo bigo rero birasiyambaza tukajya kuganiriza abo bana mu gihe cy'amasaha abiri atatu tukaganiriza abana ku bijyanye n'imihango tukabafasha kumenya uko bifasha tukabafasha kube- kubereka yuko umuco cyangwa se ibindi byose bishobora kuzaho bidashobora na rimwe gutuma imihango ibabera umutwaro ahubwo igomba kubabera icyizere kigaragaza ko ari abakobwa beza kandi banezere bagomba kwishimira igihugu cyabo cy'u rwanda ndetse n'isi yose muri rusange
hari wigeze kutubaza ikibazo kijyana n'ibintu bya infection abana ba- bararwara kubera ko bakoresha ngo utuntu tw'udushambara ni ubwo ni ukuvuga imyenda utuntu tw'utwenda dushaje kubera amikoro makeya hari icyo kibazo hari icyo mwe mwasanze mbere mu bushakashatsi mwakoze mwebwe mureba i- u- i- abana bajya mu mashuri ibibazo bafite mu gihe cy'imihango hari ibyo bibazo bya infection ari byo mwabonye
Eh, murakoze kuvuga ibibazo bya infection ntabwo tutabibonye byo kuvuga ngo tubifitiye imibare ariko mu bijyanye no kuyakugirana n'abantu bakangariza ibibazo bagenda bahura nabyo uburwayi bagiye kwivuza kwa muganga cyangwa se bakoresheje imiti gakondo kugira ngo babashe gukira basanisha neza ugasanga bashobora kuba bafite ikibazo batewe n'isuku nkeya mu gihe cy'imihango icyo kibazo rero tumaze kubona nacyo ko kiriho mu mfashanyigisho shi irimo gutegura kandi twifuza kizemerwa n'urwego rushinzwe uburezi mu rwanda cyangwa se reba mu magambo ari y'icyongereza harimo amasomo atanu nyamukuru atandukanye aho tu- tugaragaza tugerageza gusobanurira abana ubugimbi n'iki ese impinduka zigaragara mu bugimbi n'iki hanyuma tukavuga cyane cyane ku isuku mu gihe cy'imihango aho tubanza gusobanura imihango n'iki ese ukwezi k'umugore n'iki kuko ariko dushobora kumwereka ashobora kuba yakwitegura imihango ryari hanyuma tukamwereka isuku ikwiriye agomba kugira mu gihe cy'imihango ni iyihe kugira ngo yirinde za ngaruka mbi zishobora guterwa n'isuku nke mu gihe cy'imihango harimo nyine n'izo ndwara cyangwa se izo infection ashobora kuba yagira muri iyo mfashanyigisho kandi tugaragariza umwana w'umukobwa ko uretse isuku uretse kwigisha aho koga agakaraba infection zimwe na zimwe zikunda gukora guterwa nanone no kudahindura kenshi ka gatambaro k'isuku hari umwe wigeze kubivugaho aho usanga umwana yakazanye mu gitondo akaba ari buze kugatahana nimugoroba Mm.
uretse kuba yagira impumuro itari nziza nyine kubera ko kuzuye ka- imihango ikabura ahandi hantu ijya Mm.
ashobora no gukurizamo izo ndwara zindi z'uburwayi cyangwa se kuba yakoresha ibindi bikoresho bikoreshwa mu gihe cy'imihango A- abonye ibyo ari byo byose ariko mu by'ukuri bitaboneye bifite n'umwanda bishobora kuba byamutera izindi ndwara iyo mfashanyigisho yacu rero ibivugaho by'umwihariko ndetse nta n'ubwo twibagiwe kuvuga yuko imihango akwiye kwitonda muri yacu turimo igomba gukorwa n'umugore cyangwa se n'umukobwa mu gihe cy'imihango akwiye no kwirinda kuba yakwanduza abandi bantu kubera ko imihango ni amaraso ni kimwe gishobora kuba intandaro y'ubwandu ku bandi bantu igihe cyose urwaye zimwe mu ndwara zandurira mu maraso zandura zinyuze mu maraso ndetse zidafite n'amaraso aha twavuga na nko mu bwoko bwa B cyangwa se n'agakoko gatera virusi itera Mhm. ye murakoze madame murekatete reka noneho twongere twakire kuri telefone ah, abakunzi b'ijwi ry'amerika Ah, david n'inganza uratwumva yego ndabumva mwiriwe neza
mwiriwe neza Eh, wa- wa- wabyumvise ko bagushimye cyangwa ntabwo wari wakurikiye radiyo Ba- hari m- abamaze kuvuga ko bashimye cyane igitekerezo cyo kuba mwara- mwarifuje mwarashatse kuvuga kuri iki kibazo ubwo reka ariko nkureke witangira igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo ku batumire bacu
yego nabikurikiranye cyane ndabashimiye ni nk'uko nanjye nshimiye ijwi rya amerika kuko niryo rituma iki kibazo rero kirahinduka burya hariho umuntu yabajije ati mbega mu burundi hari amahinguriro yo barabaho kugira ngo bashobore kudufasha Ah, by'ukuri ihinguriro risanzwe ririho ni iri rikora ibi bizimbye ibi turiho turavuga abantu bato bafite uburyo buke abana abanyeshuri badashobora kuronka cyangwa abakene ariko rero ah, by'ukuri ah, abategetsi barabizi bamwe kuko cyane cyane abajejwe amagara y'abantu ah, jiwe narabayegereye turavugana mbere haraba n'ibyo twita amakorespondance ni ukuvuga amakete dusaba ko uwo mugambi wohaba kurya hasanzwe hariho umugambi urwanya indwara zifata abantu benshi Eh, jewe rero ah, cyane cyane aho ikibazo gihagaze ni hehe n'aho hoba amayizine abikora n'aho hoba iki urumva ikibazo nyamukuru aho gihagaze ni hehe ni muri kominikasiyo ni ingene abantu bacumva mu kugira ngo duhindure ingendo duhindure inyifato umubyeyi atahure yuko ategerezwa kwitaho ikibazo cy'umwana wiwe akamusigurira ati burya umwaka uyu kanaka niwawushikamwo ukagira imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu uzobona amaraso aza uzuba ugiye mu butinyanga Eh.
kandi bakumva yuko ari ikintu cy'iteka bakumva yuko ari ikintu kidatuma ah, ba- ba- baba abagayitse Eh.
ndagomba ndagusigurire iryo jambo ubutinyanga iyo ryavuye Eh, o- David Eh, ku- tu- ku- ni- ni- ni- tugiye kubitindaho byafata umwanya kandi turu- turimo gusoza ubu ngubu iki- ikiganiro kirimo kurangira sinzi niba hari intwererano cyangwa se ikibazo washakaga kubaza muri make cyane kugira ngo babone uko bagusubiza nawe
yego by'ukuri cyane cyane turashimiye uwo mutumire wanyu ni uko twumvise mu rwanda bamaze kugira aho bashyitse bamaze kugira intambwe itari nto twebwe tukifuza ahubwo ko tuzobigira ko hakaba ishanje d'experience kugira ngo natwe mu burundi turabe icyo dushobora gufasha abarundi cyane cyane muri kominikasiyo kugira ngo abafata ingingo abatanga amafaranga abatanga uburyo na leta mu migambi ifata Mhm.
ishyiremwo icyo cyo guporoteja abana Ye, reka tubaze bwana ah, mwizerwa muri mu masegonda make cyane birashoboka ko mwafatanya n'aba bo mu burundi mukabagira inama niba biyambaza cyaba ari ikintu cyiza cyane Ah, alo mwanyumva ye turakumva mu masegonda make cyane mu masegonda make cyane icyo ni Twara.
ikintu cyiza ndatekereza ko ejeni ah, u- u- uyu yaguhereza imeri noneho ukaduhuza kuri imeri n'ifite na imeri ye Eh, noneho ndayifite.
tugatangira ibiganiro ndayifite rwose dore kuba twakigeraho.
Ndabashimiye Tugahuza cyane mwese.
imeri za noneho duhuza na- Eh, ndabakomeza ndabashimiye cyane bwana mwizerwa madame murekatete namwe mwese abaduhamagaye mwaduhaye ibitekerezo byanyu mwakoze kudutega amatwi yari eugenia mukankusi kuri mikoro na inosa kimenyi ku buhanga bw'ibyuma murakoze cyane